kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo raadiyoo akkasumas televiziyoonaan qophii waashimtan dc irraa darbaa jiru caamsaa ja'a bara 2022 atta mooltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya qophii har'aaf kan isin keessummeessu antuu jubee horaati sagantaa keenya har'aa keessatti shawaa kaabaa keessatti ajjechaa kibxata darbe raawwatame ilaalchisee biyyarraa gabaasa nu dhaqqabe oduudhaa booda. marii hayyuu saayinsii hawaa waliin torban darbe jalqabame itti fufnaa qophiin labataas gaazixeessaa sababaa hojiisaaf biyyarraa dhiyeessuuf dirqame dubbisee jira. oduu keenya gara boodaa dhiyeessinaa dura garuu gabaasa amma nu dhaqqabe isiniif dhiyeessina naannoo oromiyaa godina shawaa kaabaa aanaa warra jaarsoo keessatti kibxata dheengaddaa ijoolleen isaanii humnoota naga eegumsaa mootummaatiin ajjeefamuu maatii keessaa hangi tokko dubbatan humnootiin naga eegumsaa bakka shaneen jiru beektuu shanee wajjin hidhata qabdu jedhanii ijoollee isaanii ajjeesuullee dubbatanii maatii keessaa kanneen nutti himan jiru hanga yoonaa reeffi ijoollee isaanii. bakka inni jiru hin awwaalamnee itti dabaluudhaanis akkas jechuun ibsaniiru dhimma kanarratti bulchaa aanaarraa kaasee hamma federaalaatti aangawoota jiranirraa deebii argachuuf yaaliin taasifne amma hin milkoofne tsahayi daamxootu gabaase.
eebila 24 bara 2014 godina shawaa kaabaa aanaa warra jaarsootti qaamoleen nageenyaa mootummaa sakatta'iinsa hidhattoota shanii mootummaan jedhee waamu kan waraana bilisummaa oromoo jechuudhaan of waaman irratti gaggeessaa ture jechuun namoota mana manarra deemanii fuudhaa turaniiru jechuun jiraattonni aanichaa tokko tokko sagalee ameerikaaf ibsanii jiru obbo taammiruu naggasaa jiraataa aanaa warra jaarsoo ta'uu isaanii ibsanii ilmi isaanii yuunivarsiitii salaalee damee kuyyuutti barataa waggaa sadaffaa ta'uu dubbatanii ayyaana faasikaa. gara mana maatii isaatti akka gale ibsaniiru akka isaan jedhanitti milishoota gandaa fi humnoonni nageenyaa uffannaa raayyaa ittisa biyyaa uffatan wal ta'uudhaan mucaa isaanii gara bataskaanaa deemaa ture qaban jechuudhaan ta'ii yeroo sanatti raawwatame akkasiin ibsanii jiru.
Beetakiriisaan sasaallamuudha inni kanis kun abbaa tagleedha. Yanama waliin turre manu waliin turre. Maduuba dhufe inni ani fuuldura darbeeta na duuba dhufe. Beetakiriisaan maduuba deemnu barri beetakiriisaatti gaditti qabatan. Qaamni dattis hin beeku ayyaana dabarsuu sana warra kiyya bira dhufee Animmoo saraalee isaanii bira dhagnaan ana uleedhaan narkunnaan bira deemanii bira na oofan. Isaaniif amma falaa tokkichallee reeffa keenyallee akka fudhannee awwaallanne luna faganii mucaan taasaa taammiruu jedhama. Gambaatti gochaa ture waggaa sadii si'a baranaa ture xumuureen isaaniif ayyaana dabarsee ol deemuudha fiiyyuu. Isaaniif maaloo inni maan goonee daa'imaa barachaa ture ana bira alaafinatii qabwana nu duraan ajjeessinaa jennaan haayi fattashamee galaa homaa wanni ta'u hin jiru jedhanii kan nu biraan malayyaanii mucaa nurraa walakkaqanii fudhatanii too deeman. Mucaan gaddaa hin jira hidhatan gaddaa hin jirani maaloo jennaan isaan haayi homaan ta'u mucaan boruu jalaa Obbo Simee Balaayee abbaa dargaggoo Mallasaa Simeeti. Mucaan isaanii kun akkamiin qabame eessatti qabame eenyuun kan jedhu yeroo ibsan.
Gaafa guyyaa digdamii afurii kanaa ganama keessa sa'aatii kudha lama afurii beennaa ta'u horii yaafannee ani horii biraan taa'e immoo anarra dhaabbatee tumaadha horii kana nyaachisaa jirra. Gara beeta kiristaanaa Gabrielii Badhaadhaa jedhamutti akkan wal kaa'anii Taammiruu Naggasaa kan jedhanii fi ilma walii fuudhanii dhufanii mucaa kanarra olee oofatii jira. Minishoota amaara dubbatanii ka'annaa isaan bira geenyu kottu maali nu laltan kottu nu jedhan. Silaa seera jenneetuma itti gadi ba'anika. Itti gadi ba'anan achumatti dafa'anii fuudhan ilma kiyya. Tikikkilanyaa shanee reefu arganii keessaa immoo mataasaa akka firiizii godhateera daa'ima waggaa kudha saddeeti. Amma kanumaan wayaa irraa baasanii duubatti daragamanii hiikan. Amma jaruma kana wajjin kaa gara kiristaana Gabrielii Badhaadhaa kanatti roolee nu baasanii. Amma kanumaan mirmaraa seenanii kun jaarsa jaarsoo barreessaa jaarsa biyyaa jedhanii na gadhiisanii sun immoo maallaqa qabaa mana sanbata Gabrielii jedhanii gadhiisanii maaloo kun immoo ijoollee keenya. Maaloo kaamaa keessa hin jirre iddoo maaliif shanii irratti daa'ima keenya maaloo jenneen kun barataadha kun daaquneedha ba'ee maaloo jenneen kaammoo warra fudhatanii ajjeesanii ajjeesuudhaa deeman kana walii sabasabanii nama kudha afur bulchaan gandaafaa kun dineeyya laafaa hoogganaan minishootaa kun wajjin jiran odoo beektanuu maaloo maaloo odoon jedhuuni marammaramee dedeebi'a yoo wanjalas qabaatee hin hidhameeti mootummaan marammaree gadhiisa naan jedhaniiti.
Obbo Simeen itti dabaluudhaan eebila 25 bara 2014 ganama bakka namoonni qabamanii geeffaman bakka buufata humnoonni nageenyaa keessa buufatanii jiranitti kaajimaa jedhamee beekamutti galaa fi uffata mucaa isaaniif geessanii deebii qaamolee nageenyaa balbala buufatichaa eegan irraa kennamee fi sanaan booda akkamiin reeffa ilma isaanii akka argan sagalee ameerikaatiif ibsanii jiru.
Gaafa hojjaa lammaffoo ganama gaafa guyyaa digdamii shanii finkii qabannee fi gaafa kaambii isaanii dhaqne amma finkii fuunee fi dhufnee finkii fi wayyaa nurraa fuudhaa jennaan finkii fuutanii fi dhumtanii finkiin jiraasu wanni nyaatan jiraasu jedhanii ofirraan ari'an. Amma san booda xinneennaa turre to'annoo warri ganama dhaqee too daawudha shanii wajjin jedhanii daawudha daggalatti gadi gatanii waashaa mikaa'el karaa jedhamu irratti dhakaa mushirriitti jedhamutu jira bakka san mushirriitti jedhama bakki sun. Hallayyaa dhaqqabamuu hin dandeenye keessatti nama kudha afurii keenya gara biraatiin fuudhan jedhan reeffa isaanii achitti gadi cafacafaniiru kaa buunee kan taanetti dhokannee too nama magaalaa fakkaannee buunee achitti reeffa keenya laallannee gallee gaafa ol deebinoo immoo meeraa isa keenya nuu kennaayi hin awwaallannaa an ta'e ta'e hin awwaallannaan reeffa maal isinii kennan dabalamoo barbaaddan malee hin deemtan bakaasan hin jedhanii amma har'aatitti daa'imni keenya gochama irraa gubatee reeffa isaanillee argachuu dadhabnee allaachi fi waraabessi bakka sanitti nu duraa nyaate ginoo gocha gocha suukkanneessaa mootummaan yoo ta'e siidee raawwateetu waan jiru qulqulleessaa. akkanumatti gocha isaanii malee daa'ima keenya fuudhanii ibiddaan raawwatanii kan akkanaan nurratti raawwatan.
Maatii ijoolleen isaanii ajjeefamuu sagalee Ameerikaatiif ibsan ijoolleen isaanii eebila 25 bara 2014 ajjeefaman kunneen hanga gabaasni kun qindaa'etti maatiin kunneen reenfa isaanii kaasanii awwaaluuf akka hin dandeenye ibsanii jiru. Dhimma ajjeechaa namoota godina shawaa kaabaa aanaa warra jaarsootti raawwatame ilaalchisuudhaan qaama mootummaarraa bulchiinsa aanaa warra jaarsoo bulchiinsa godina shawaa kaabaa. biiroo nageenyaaf bulchiinsa oromiyaa tajaajila koominikeeshinii mootummaa itiyoophiyaa fi koomishinii mirga namoomaa itiyoophiyaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasise har'aaf milkoofne garuu waajjirri koominikeeshinii warra jaarsoo eebila 24 bara 2014tti karaa fuula marsariitii hawaasummaa isaa qindoomina qaamolee nageenyaatiin ganda awwaaree goljee fi jamjammeelaatti milishoota abo shanee 18 meeshaa waraanaa jaha waliin to'annoo jala oolfamaniiru jechuun ibsee ture gabaasa sagalee ameerikaati. Tsaahee Daamtoo Finfinnee irraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Attam ooltan hordoftoota sagantaa keenyaa oduun jimaataa har'aaf jenne kunoo. waggaa tokkoof walakkaa darbe kana keessa walitti bu'iinsi itiyoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffame rakkoo dhala namaa qofa otoo hin taane badii garmalee geessise jechuudhaan jaarmayaa misooma sadarkaa addunyaa kan yuunaayitid isteetsi yookaan usaidiif bulchituu kata'an samaantaa paawar ibsanii jiru. walwaraansii gaggeeffame uummanni miliyoona sagal gargaarsa nyaataa akka eeggatu gochuufi miliyoona lama immoo manaaf qeerraa akka godaansisee dubbatan tigraay keessatti qofa uummanni dhibba keessaa harka sagaltama caalaan gargaarsa irratti hirkatee jira jedhanii.
While across all of Ethiopia's northern regions, Afar, Amhara, and Tigray, up to 1 million people could face famine like conditions by June. But there are glimmers of hope on the horizon. Recently, bulchiinsa itiyoophiyaa gama kaabaa akka ta'an naannoo afaar amaaraa fi tigraay keessatti uummanni hanga miliyoona tokkoo ga'u baatii waxabajjii dhufuutti haalli beela fakkaatu isaan mudachuu mala jedhan usaidf michoonni isaa gargaarsa hanga danda'ame seensisuuf hojjetaa akka jiran ibsanii garuu haalli jiru gada deemuun itti fufee jiraa jedhan aangawoonni itiyoophiyaa ka sadarkaa hundaarra jiranii fi hoogganoonni naannoo gargaarsa akka seenu gochuun rakkoon kun xumura akka argatu samaantaa paawar gaafatanii jiru. gama kaaniin konkolaataan fe'umsaa 27 kanneen gargaarsa nyaataaf kanneen biroo meetirik toonii 1000 fe'an dhuma torban darbee maqalee seenuu isaanii waayiloonni keenya nutti himaniiru jechuudhaan dubbi himaan tokkummaa mootummoota isteefan jaarik ibsanii jiru gargaarsa gamasitti erguun baatii darbee ega jalqabee as inni kun yeroo arfaffaaf ta'uusaafi kunis baatii sadii fi gargaarsa erguun egaa addaan citee boodaa jedhaniiru walumaa gala. hojiin gargaarsa gamasitti erguu ega jalqabame as konkolaataan gargaarsa fe'an dhibba tokkoof jaatamii sagal tigraay seenuu isaanii fi abdii kutannaan kan eegamaa ture gargaarsi meetirik toonii kuma afuriif dhibba sadii gamas dhaqqabuu dubbatan gargaarsi tigraay seenaa jiru garuu isa barbaadamu sanarraa harka xinnoo ta'uu dubbi himaan kun ibsaniiru. Seeratumtoonni Soomaaliyaa caamsaa kudha shan fuullee keenyaa pireezidaantii itti aanu akka filamuuf beellama qabanii jiran pireezidaantiin koree filachiiftuu kan miseensota kudha torba of keessaa qabu mana maree lameenii kan paarlaamaa irraa walitti dhufanii kamisa kaleessaa moqdishoo keessatti erga wal ga'anii booda guyyaa kanatti filannoon akka gaggeeffamuuf waliigalan arjoomtonni addunyaa pireezidaantii haaraan hin filamu taanaan gargaarsa kennamu akka hanqisan beeksisuun guyyaan dhumaa kennan xumuramuuf guyyaan lama bakka hafetti koreen kun caamsaa kudha shan filannoo akka gaggeeffamu beeksise ittaanaa afiyaa'iin mana maree olaanuu ka ta'an alii shaakbaan ibsa gabaabaa kennaniin.
sidaa labada socoteenbar ajadaheena koowaad wuxuu ahaa doorashada guddiga iyo jadwalka madaxweynaha jumhuuriyadda federaalka soomaaliya koree filannoo geggeeffamu ordofuuf guyyaatti filannoon geggeeffamu murteessu filachuu ture dhumarratti garuu waaqayyo waan jiru nuuf salphisee waan gaarii hojjechuu danda'uu keenya arguu dandeessu.
falmii siyaasaa biyyattii keessatti uumameen kan ka'e miseensota paarlaamaa filuun waan dadhabameef jecha pireezidaantii filachuun waggaa tokko caalaaf duubatti harkifachuunsaa ni yaadatama. aangoonni keeniyaa naannoo itiyoophiyaa waliin waldaangeessu konyaa marsaabeetitti poolisootaa fi humnooti nageenyaa kuma hedduu erganii jiru kunis hookkarri gosaa ka'ee yoo xiqqaate lubbuun nama shanii erga darbee booda. konyaa sana keessatti baatii tokkoof kan turu labsii sochii galgalaa hanga barii lafaatti ugguru kan labsame ta'uu dubbi himaan poolisii keeniyaa beeksisaniiru iddoon kun loon seeraan ala ooffatanii deemuu yookaan saamuu fi meeshaa waraanaa itiyoophiyaa irraa dhufe seeraan ala karaatti dabarsan ta'uun beekamaadha jedhameera aangawoonni keeniyaa akka jedhanitti gosti gurguddaan lama kan konyaa kana keessatti loon horsiisuun jiraatan qabeenya uumamaa irratti wal waraanu. gareen lameenuu meeshaa waraanaa seeraan alaa itiyoophiyaa irraa seensifatu hayyuu waa'ee nageenyaa akka ta'an joorj mismaalii akka jedhanitti.
ka yaadachuu qabnu hawaasa maatii daangaa gamasiif gamanaa qabutu jira daangaan itiyoophiyaa waliin jiru banaadha. namoota keeniyaa keessaa fira qaban cina goranii gosa kabiraa waraanu akka salphaatti gara keeniyaattis ta'e itiyoophiyaatti meeshaa waraanaa seensisuu danda'u.
baatilee dhiyeenya kanaa keessa jedhu aangawoonni qabeenya uumamaa to'achuu fi qabsoo siyaasaa gaggeeffameen namoonni kudhanii ol ajjeefamaniiru ministeerri haajaa biyya keessaa kan keeniyaa fred maatingaa'ee akka jedhanitti sochiin nageenyaa eegsisuu kan marsaabeet keessatti gaggeeffamu kun yeroonsaa dheerachuu malaa sababiinsaas meeshaa seeraan ala kutaa sana seenan funaanuu qabnaa jedhaniiru. raashaan weerara yukireen irratti gaggeessiteen kan ka'e dhiibbaa uumamuuf lammiiwwan afrikaa qophaa'uu qabu jechuudhaan hoogganaan paartii mormituu guddichi kan afrikaa kibbaa joon steenhusen akeekkachiisanii jiru kanas kan akeekkachiisan imaltuu guyyaa ja'aaf yukireen keessa turanii kamisa kaleessaa ennaa xumuranitti ture magaalaalee handaara magaalaa kiyaaf jiran irrattis badiin dhaqqabe qalbii namaa cabsaa jedhaniiru.
To put in perspective, uh, one out of every three slices of bread consumed in Africa and the Middle East comes from uh, grain uh, in this region.
Afrikaaf biyyoota giddugaleessa bahaatiif muraa daabboo sadii keessaa tokko kutaa Yukireen keessa jirturraa dhufa. Zayita ittiin nyaata bilcheessan akkasumas xaa'oo qonnaaf barbaachisu oomishuun beekamu. Kana malees naannoo sana keessatti nageenyi dhabamuun gatiin boba'aa akka dabalu taasisee jira.
Afrikaan keessumaa kan miidhamtu sababaa hiyyuma sadarkaa olaanaa qabduufi jedhan paartiin Afrikaa kibbaa bulchaa jiru ANC'n duula waraanaa Raashaan Yukireen irratti raawwatte. balaaleffachuu diduun calliinsaan ilaalaa yeroo jiru kanatti paartiin mormituu biyyatti immoo kana jedhe. magaalaa yukireen gama kibbaa ka taate meeripol keessaa fi warshaa sibiila azovaastaal kan magaalattii keessaa siviilota jiran baasuu kamarsaa sadaffaa gaggeeffamaa ka jiru ta'uu barreessaa dureen tokkummaa mootummoota antooniyoo gutares kamisa kaleessaa golana eegumsaaf ibsanii jiru torban kana siviilota dhibba tokkoof tokko azovaastaal irraa. kanneen biroo dhibba afur ta'an immoo naannoo cina sana jiran irraa tokkummaa mootummootaaf gareen fannoo diimaa ka sadarkaa addunyaan baafamuu isaanii dubbatan waan dandeenye mara gochuun namoota iddoo jaan arguuf namatti hin tolle sana keessaa baasuu qabna ka jedhan gutarees bila 26 mooskootti imaluun pireezidaan puutiin waliin ega dubbatanii booda guyyaa lama booda jechuun bila 28 gara kiyavitti imaluun pireezidaantii biyyattii valaadimeer zeleniskii wajjin wal argan.
In my meeting with President Putin, I therefore stress the imperative enabling humanitarian access and evacuations from besieged areas including first and foremost Mariupol.
Yeroon pireezidaanti Puutin wajji wal arge gargaarsi dhala namaa seenuun akkasumas naannolee waraanaan marsaman mara keessumaa meeripool keessaa namoota baasuun barbaachisaa ta'uusaa cimsine dubbanne siiviloota warshaa zoofistaal keessa jiraniif karaan nagaan amansiisaa ta'e banamee fi lafa nagaatti akka ba'an jajjabeesseen gaafadhe kun akka ta'u mirkanee argadheen jira.
raashaan yuukireenii weeraruun abbaa biyyummaa ofii fi chaartara tokkummaa mootummootaa cabsuu akka ta'e ka dubbatan gutarres uummata yuukireen raashaa fi sadarkaa addunyaatti argamu maraaf jedhame dhimmi kun xumura argachuu qabaa jedhaniiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
oduudhaaf jaallanni nan galateeffadha daawwattoota keenya oduun keenyaarraa boodatti harkifachuusaaf nuuf kalchaa jennaa amma gara qophiittaanutti ceena imala jireenya hayyuu saayinsii hawaa dooktar xilaayee taaddisa irratti marii isaan waliin taasifame kutaa lammaffaa ittaanee dhiyaata gara marii bafaqaaduu waliin geggeessanitti dabarra.
hordoftoota keenya torban darbee eessaa kaanee akkam taanee. eessa geenye jennee imala jireenyaa Dr. Xilaayee Taaddasee hordofaa turre. Harargee bahaa ganda gooroo guutuu irraa kaanee dadariin qaxxaamurree finfinnee geenyee jarmanitti ceenee achi immoo Ameerikaa dhufnee naasaa keessatti dhaabbanne. Dr. Xilaayee Taaddasee hayyuu saayinsii astroofiiziksiiti. Astroofiiziksi wanti jedhu kuniyyuu maa inni? Qophii keenyaarraa gaaffii kanarraa hojja qabne hoo?
Astroofiziksiin jechuun qorumsa gartee biyya lafaa keessa jiru kanallee martuu marsee duwwaa keessa jiru kanaa fi samii cufa urjii isaa ta'uu ji'a isaa ta'uu cufa isaanii pilaanetoota kanaa kan yuunivarsiitii keessa jiran kana cufa kan qoratu.
Dr. Xilaayee Taaddasee yeroo ammaa naasaa joonsan Space Center keessaa saayintistoota haala qilleensa hawaa qoratan keessaa nama tokko. Qorannoon haala qilleensa hawaa yookaan Space Weather jedhamu kuni maanni?
Samiirraa yookiin aduurraa balaqqeensa wahee tokkaa solar eruption kan jedhamu balaqqeensi kun aduurraa ka'ee dhufeeti saatalaayitota Lafa naannawan haa ta'u saatalaayitoota karaa maarsii haa ta'u yookiin veenas garuma cufaa'u laak soolaar siistamii keessatti iddoo ergine hedduu qabna. Saatalaayitoota keenya kana kana rakkootti fida. Fakkeenyaaf International Space Station irratti astiroonaawwantoota qabna. Astiroonaawwantoota sadii fi afur jiraatan achi kontiineesli jiraatanii warroonni sanii. Jireenya isaanii guyya guyyatti raadeeshiniin isaan bira dhufa. Raadeeshinii hangam tokkotu karaa qaama isaanii galuu danda'a. Raadeeshinii yoom ka'a? Ka'uu dura maal godhuu qabanii? Kan jedhu kana qorumsawwan akkana kana qorachaa jirra. Asitti immoo hojii namaa hojjechaa jiru maali? Space weatherii irratti tools, prediction tools kan jedhamu jira. Prediction tools like maanta Meetirooloojiin maal godhaa? DC'n rooba siin ja'a yookiin Meerilaand roobuun danda'u siin ja'a. Piredikt godha kan torbaanii, kan ji'aa, kan guyyaa, kan za'aa, za'aa sadiitti, za'aa sagalitti jecha piredikt godha.
Namoonni meeshaa haala hawaa odeeffannoo sassaabu yookaan qoratu keessa turan yookaan immoo astiroonot warri jedhaman kun ji'a shanfaa ji'a ja'afaa achi turu. Yeroo achi turan kana maal nyaatu? Nyaata addaa qabu moo isuma namni asitti nyaatu iyyuu fudhatanii deemanii nyaatu? Maal dhugu?
Nyaanni kan nyaata akkamii hojjette ispeeshal fuudii jira kan asitti hojjetamu. Caluma jennee bishaan keessaa baasuu qabnaa guutumatti oloo hin ta'in ammoo nyaanni hedduun nuti nyaannu kun bishaan qaba. Irra hedduu isaa bishaan irraa baafnee keessaa bahee.
Tole waan dhuganu kanan dhagaye fincaan isaaniillee hin dhuguu jirani. Maanni wanti dhuguma.
Fincaan illee maal godhamaa? Fincaan kun riisaayikilii godhama.
Midhaan garuu riisaayikiliin godhama.
Midhaan illee riisaayikiliin godhama. Lafumaa ergamaaf.
Hayyee achi kaa'amee as ga'ameera. Iccitiin bakka yaadan ga'uu danda'u maanni Dr. Xilaayin dhaloota haaraa dhufuu fi gorsa maalii qabu?
Hogguu baratan yookiin hogguu waan tokko ta'uu barbaadan namaaf ayyoo ta'isaniif abbaa keessaniif miti kan taatan mataa keessaniif. Kanaafuu namaaf miti wanni tokko waan isin taatan. Kanaafuu maal wanni garuu qabdan paashinii waan isin hojjechuu barbaadan sani isinii barbaachisa. Namni tokko maal barbaachisaa fi paashinii argachuu qaba. Paashin maali fedhii waan tokkoo dura qabaachuu qaba. Fedhii tokko waan tokkoof yoo qabaatte wanni rakkoon takka fedhii sanirraa si hambiftu.
Hordoftoota keenyaa imala jireenyaa Dooktar Xilaayii Taaddasee faana buunee barrisnee as geenyeerra. Kana caalaa deemuudhaaf sa'aatiitu nu daangessa. Qophii keenyaarraa asuma irratti goolabuudhaaf deemna. Imalli jireenyaa garuu itti fufa. Isinii fi Dooktar Xilaayii Taaddasee ni galateeffanna. Fayyaataa nagaatti.
Hordoftoota keenyaa marii kana bal'inaan fuula miidiyaa hawaasaa keenya irratti akka hordoftan isin afeerra. guyyaa pireesii walabaa addunyaa barana kibxata dheengaddaa jechuunis caamsaa sadii yaadatamee oolee ilaalchisuudhaan tibbana gaazexeessota sababa hojii isaaniitiif biyyarraa akka godaanan taasifaman dhiyeessinee muuxannoof seenaa isaanii dhaggeeffachiisaa turre qophiin labataa har'aa gaazexeessaa qorannoo haala wal fakkaatu keessa darbeef jiruu irratti xiyyeeffata tigisti gammeetti dubbise.
Maqaan kiyyaa guyyoo waarii abbaa jirmanaan jedhanii ganni kiyya yookaan umriin ammaan tana 29-28 jirti.
Gaazexeessaa guyyoo waariyoo bara 2018 irraa qabe Oromiyaa Miidiyaa Neetwork OMN irratti sagantaa dhimmoota siyaasaa irratti xiyyeeffatan dhiyeessuudhaan beekama. Hooggantoota mootummaa artiistota namoota bebbeekamoodhaaf gaafiif deebii televezyiinii irratti dhiyeessaa tureen yeroo gabaaba keessatti jaalatamummaa guddaa horatee ture.
kudhanii saddeetii ag dhumkum lamaaf kudhanii sagalii waggaa tokkoof wayii fi pireesii keessa jijjiiramee dhufee jedhanii herreegama. Hojii miidiyaa keessa niwusii qofa hojjechuu osoo hin ta'in the watch dog role hojii gaazexeessummaa keessa qaamolee aangoo gubbaa jiran itti gaafatama tolchuu rakkoo uummata gubbaatti deebii argachuu irratti waan gaarii ture fiizikaalii qondaaltota mootummaa namoota ogummaa adda addaa jiran jaaroolee biyyaa walitti finnee hojii konkiriitaatti mul'atu hojjechaa turre.
Bara kuma lamaaf digdama wanni ta'e guddina gama ogummaatiin jiru duubatti jalaa deebisuusaa ibsa. Haacaaluu Hundeessaa artiistii Oromoo beekamaan ajjeefamuusaa dura yeroo dhumaatii gaafii deebii ani isa wajjin geggeesse guyyoon hokkara tibba san tureen wal qabatee shakkamee to'annaa jala ooluusaan yaadatama. Boodas manni murtii wabiidhaan isa gadhiisee guyyoon haalli turee nageenya isaatiif abdachiisa waan hin turreef biyyarraa baqate dhiibbaa gama ogummaa isaatiin irraan gahe ilaalchise.
Ogummaa qofa irratti adoon taane tigiste jireen kiyyayyuu guutuu irratti jijjiiram guddaa fide yaa'u qabsoo uummati Oromoo waggoota gor haa uummati biyyattii gor keessatti ga'een dargaggoota ga'een gaazexeessitoota diqqan turre garuu wanni suniin adoo. aguun turin jijjiiramte jijjiiram turin irraa ka'aate hiriyoota baay'ee dhabnee maatii namoota biroon hedduun isaanii ajjeefamanii hedduun hidhamanii biyyitti ta'een sadarkaa si gaddisiisuun kufte walabummaan pireesii keessa jeeqame nullee mirgi lubbuun jiraachuu yookaan jiraachuuf sodaannee keessa baqannee jechuudha. Kanaafuu hojii qofa tuntan jireenyaaf jireenya maatii teennaallee guutuu dhiibbaa guddoo irraan ga'ee jechuudha. Amma haadha warqiyyaa daa'ima tokko qaba isii dabalatee haadhi tiyya. Haati xiyyeegii gaafa na caaluu gaafiif deebii waliin godha caaluu wareegamees nagaan argatteen beektu jechuudha. Anytime yoo waan na caaluu maqaadhaan walti fiddii hin sodaattiin shakkitii. Konfidansi hin qabdu halkanii na dubbiftee boriyyaa ta'e jiraachuu qulqulleeffadde kanaafuu wanni nu dhaqqabee salphaa miti.
Hojii gaazexeessummaa itti fufus hawaasa keessa jiraatee waan jiru ijaan argee gabaasunii fi waan amma itti jiru adda adda akka ta'e dubbata.
Amma gara hojiin hojjechuu jirru dhuga dubbachuuf barabbar diijitaal eejiit malee hojii gaazexeessummaa fuul joornaalizim jechuu hin dandeettu. manumxee teenne man keessaa riippoortii haa viidiyoolee miidiyaalee hawaasaa callarra konsum godhuu jirra jechuudha. Kanaafuu hojii miidiyaa duraanii miidiyaa biroodkaastii yookaan piriint miidiyaa sun guutuma guutuutti du'e jechuu dandeetta. Duri deemnee qaam gargara dubbifnaa uummata awwala garraa amma nageenya keenya irra kakay man keessa iyyuu gadi hin baanu jechuudha. Haawus arrasti kee jira jechuu danda'amani. Namni gadi ba'e namaa waliin argin namni gadi ba'e hojii jaalassuun hin hojjan. Jireen akka mittaan kanaafuu hidhamaman keessaa jedhe of ibsaniin.
Haala walabummaa pireesii Itoophiyaa keessa jiruun wal qabsiistee amma bakka jirtu kanatti nageenyi sitti dhagahamaa gaafii jedhuuf guyyoon.
Never nageenyi wani nageenyi nu dhagahamin jirtu tigisti dhuga dubbachuu fi Itoophiyaa keessatti waggoottan acha saanan kana waan ajaa'iba argaa jirra. Warri mirgi gaazexeessitoota falmu gabaasa barkuma lamaaf digdami tokko keessaa baaseen. Itoophiyaan gaazexeessitoota afurtamii jaha ol waggaa tokko keessatti hidhuun konfidensii hin qabdu jechuudha. Konfidensii akkam qabaatta? Itoophiyaa olla Itoophiyaa yookaan Afrikaa keessa jiraatte bilisummaa hin qabdu jechuudha akka walii galaatti. Nu amma sirratti waan mootummaan dogongoraan hojjetu kiritisaayiz goon yookaan dhugaa itti himnu nan ijjeesa jedhe akkamitti amana. Tokkummaa biyyaa jeeqxe yookaan garee shororkeessaa waliin hojjette jedhee aga biyya siyariuuti. Agi qabee gaazexeessaa ukkaamsee hidhuutti yoo hagataate biyya kana keessatti akkamiin bilisummaa jirette irratti. Simpoosibili.
Ta'ullee gaazexeessummaan filannoo ofii barbaadee itti seene waan ta'eef abdii hin kutadhu jedha.
Ani ogummaa kiyya irratti gaazexeessummaa baay'ee jaaladha. Ogummaa baay'ee itti yaadee seene. Ani bara yuunivarsiitii seenu waggoottan kudhanii wayiin dura. barataa qabxii olaanaa qabu ture yuunivarsiitii keessa barkeen sun qabxii olaanaa barataa qabu school of law mana barumsa seeraa ramadan. Ana immoo school of joornaalizimii mana barumsa seeraa dhiisee school of joornaalizimii wanni seeneef paashinii waan baay'ee gaazexeessummaa jaaladhuu fi hojii gaazexeessummaa hagammoo jedhe keessa waan gaabbii hin qabu jechuudha. Waan gaab waan itti gaddu hin qabu. Garuu gocha narra dalagameef yookaan keessummootti gaafii waliin godhe irra dalagameef yookaan uummata keessaa dhaladhe yookaan biyya kiyya irra dalagameef baay'ee gaddaa jechuudha. Kanaafuu fuulduri kiyyaan sarteen itti dheebisa jechuun fuulduri kiyyin beeku nami lubbuu waaqatti ijjeessa immoo nami bilisummaa hin qabne haa ofirratti wadheetu fuulduri isaa kan jedhe dubbachuu hin danda'u garuu yeroo waaqayyoon jedhe fuulduraa fi karoorii kiyyuuji miidiyaa irraan fagaadhu garuu miidiyaa fuulduraaf miidiyaa dhuunfaa kiyyifaa hundeesse akkas karooriin qaba.
Gaazexeessaa Guyyoo Waariyoo Ulfaadhu jechaatiin sagantaa kiyyaarraa kan maan xumuraa ani Tigisti Gammeeti nagahan.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu. VOA Itoophiyaa chaanal yookaan NSS Itiyoosaat Virchuwaal chaanal 57 digiriis Iist irratti. Lakkoobsa addaa sistemii Virchuwaal chaanal ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif 6,230 ka Soomaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24f 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV. Yookaan TVMC Duwwaa ja'aaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. tamsaasa keenya marsariitiif fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii voa afaan oromoo irratti tiwiitariin instagiraam irratti voa afaan oromoo yoo jettan nu argattu sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torban teeroo tokko dhihaatan hordofuu hin dagatinaa. gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiwusariin keenya nugusuu taamiree ogeessi gulaalaa viidiyoo lateera amantee akkasumas tamsaasa miidiyaa marsariitiif kan hawaasummaa akka qindeessitu tigisti gammeeti kan isin keessummeessitu jibee horaatiin qophii boriin walitti deebina nagaatti bulaa.